iyi ni radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza kandi baha ikaze muri kumwe na venuste nshimiyimana ibiganiro byacu turabihera mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika mbere yo kubagezaho ikiganiro iwanyu mu ntara abagize leta y'uburundi kuri wa gatanu bari mu ntara ya makamba aho basubije ibibazo by'abanyagihugu ibibazo byibanze ahanini ku ibura ry'amafaranga y'amadovize ubukene bwa lisansi na mazutu imipaka ifunze n'ibindi inkuru ijwi ry'amerika yabateguriye yifashishije inshuti zayo mu burundi muragezwaho na tiyarive ndayishimiye ibibazo byishuwe n'abashikiranganji canke abavugizi babo ni ibijanye cane cane n'ubutunzi ubukene bw'amafaranga mvamakungu butuma ibikorwa bimwe bimwe vya leta bicumbagira umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca yamenyesheje ko ikizokura ubukene bw'amafaranga mvamakungu mu Burundi ari ukugwiza umwimbu w'ivy'abarundi bashora mu mahanga Odase Niyonzima umushikiranganje w'ikigega ca leta yongeye koko gushora ubutare bizotuma amafaranga mvamakungu yiyongera umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca nawe aramwuhirira ati nabuja butari budahinguriwe ngaho tubushore buhinguriwe ngaha nawe tuzokwama turi mu bibazo igikwiye n'ikihe ni ngo amategeko yaragiyeho uno munsi leta ivuga iti ushaka kwimba ubutare nazana uruganda rubuhingurira ngaha maze urwo ruganda rutanga akazi rwongeye gutanga akazi bwa butare bushorwe buzana amafaranga y'agaciro ku kibazo c'igitoro umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu martin iteretse yuhiriye avuga ko hari bamwe mu bunguruza abantu basongera isibe bakanywa igitoro mu mamodoka bagaca baja kukivoma kugira ngo bakigurishe ku giciro kiri hejuru ikindi gitera ubukene bw'ibitoro ni ubwinshi bw'amamodoka aho usanga mu muryango hari imodoka zibiri canke zitatu kandi bitari bikenewe cane ku bijanye n'icifuzo c'umukuru w'inama nkenguzamateka kw'amapikipiki na za bajaji zokomererwa zigashika mu gisagara hagati gufasha muri kino gihe hari ikibazo co kwiyunguruza umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu yamenyesheje ko ari ikibazo co gukinga amasanganya n'umutekano umushikiranganje wa mbere gereva zindira ko buca yamwuhiriye agira ati bizosaba ko abahinga bafashe ingingo yo guhagarika amamoto na bajaji kwinjira mu gisagara baraba ko icatumye iyo ngingo ifatwa gutera umutekano muke mu gisagara hagati ku kibazo c'igitigiri c'abasirikare b'abarundi bari mu gihugu ca Kongo iharanira intwaro rusangi umushikiranganje w'ukwivuna abansi n'abahoze ku rugamba Tribert Mutabazi ntiyashimye gutanga ico gitigiri ati nibanga ryo mu gisirikare kandi ritamenwa aremeza ariko ko bafashwe neza hisunzwe amasezerano Burundi bwagiranye na Kongo kandi ko abasirikare bariyo ntaco baheraniwe abasirikare nabo bari gufasha kugarura amahoro mu gihugu ca Somalia nibaronka agahembo kabo ku gihe nk'uko bimeze no ku bandi basirikare bakomoka mu bindi bihugu basangiye ico gikorwa umushikiranganje ari Tribert Mutabazi aremeza ko ako gahembo gateba icari gikwiye gukorwa nuko hoboneka uburyo bwo kugurana ayo mafaranga abasirikare botegerejwe kuronka kugira ngo bahembwe ku gihe hanyuma mu ishirahamwe rya Afrika batanze ku gashahara bagaca babona kwishura ibanki yayabaguranye Macumi Lieve umuvugizi w'ubushikiranganje bw'ubutungane nawe yishuye ku kibazo c'ubwishi bwa abanyororo bugabanuke yamenyesheje ko bahanganye cyane n'ico kibazo muri uyu mwaka macumi liyeve avugira ubushikiranganje bw'ubutungane haratanzwe intumbero kubashikiriza amanza bose gushika n'aho bavuga bati kugira ngo umuntu yinjire nibohero rikuru ni uko amanza mu ntara azoba yabanje by'ukuri kuvugana n'umushyikirizamanza mukuru akukira ariko ibyo bikaba ku byaha bavuga bimwe bimwe ibyo ntibikora ku cyaha nka nko gufata ku ngufu ibyo ntibikora guhungabanya ubutunzi bw'igihugu ibyo ntibikora icyatsi kugira ibiturire ibyaha byo gusesa amaraso n'ibyaha by'umutekano ibyo byonyine uko ari bitanu nayo ibihano nsubiraga ifungo basanze bake bonyene ari iyo ngingo yofasha ku kibazo c'urubibe rw'u rwanda rwugaye albert shingiro yibukije ibiganiro vy'uko u rwanda rwoshikiriza uburundi abagombye gutembagaza ubutegetsi ariko ntivyashoboka ikindi n'ibitero vy'umugwire gitabara uburundi buvuga ko ufashwa n'u rwanda ivyo vyatumye habura icizere hagati y'ivyo bihugu bituma bugara urubibe rwo ku butaka bo baguma buguruye urubibe rwo mu kirere albert shingiro umushikiranganji w'imigenderanire n'ubu rero turarinde ko baduha abo bantu eh, abantu bashyizwe ku butegetsi mu bibiri na cumi na gatanu tukibaza yuko nabo baduha uno munsi eh, ku muno dukurikira natwe twugurura izo mbibe urumva yuko tutokugura imbibe hakiri abansi eh, bari muri icyo gihugu baba batera bisunze baciye ku mugwi w'iterabwoba ndetse tabara kandi ukwizerana guke hagati ya kongo u rwanda n'uburundi nibyo bituma ishirahamwe sepejere ritagira inama rikamera nk'iryazimanganye ku makori bivugwa ko yoba yarongerejwe mu itegeko rishasha ry'amafaranga leta izokoresha umushikiranganji wa mbere gervain ndirakobuca yagize ati leta rero nico gituma rimwe na rimwe niyo ibonye abenegihugu bafise ibibazo amakoramwamwe yaheba nagira amenyesha ariko baratwumvisha neza yuko leta nta makori yandi yongeyemwo uno munsi twovuga ngo aje kuremera umwenegihugu ivyo leta byose ikora ibikora ku neza y'umwenegihugu umushikiranganji w'imigenderanire yishuye kandi ku kibazo c'abarundi bamaze imisi bicirwa mu gihugu ca afurika y'epfo asigura ko abo bicwa ari ababa muri ico gihugu bidaciye mu mategeko kuko ata kuntu bashobora gukingirwa ati birababaje akabasaba ko mu gihe impusha zo kuba mu gihugu kanaka ziba zarangiye boshikiriza abaserukira uburundi muri ivyo bihugu kugira ngo bige ikibazo cabo babe muri ico gihugu mu mutekano kandi bakingiwe urakoze Thierry Vendayishimiye mu Rwanda umuhesha w'inkiko Vedaste Habimana arasaba urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge guha agaciro cya munara yakoze ku mutungo w'ukwanyakugendera Asina Paul Rwigara inkuru irambuye Eric Bagira gusa umunyamategeko Emmanuel Abijuru wunganira umuhesha w'inkiko w'umwuga Vedaste Habimana niyo watangiranye ijambo asobanura impamvu bajuriye basaba ko cyamunara yakozwe ku mutungo wo kwa nyakwigendera se na Paul Rwigara yagumana agaciro kayo mu gutesha agaciro iyi cyamunara urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rwanzuye ko hari imihango ya ngombwa itarubahirijwe muri yo harimo umuhango w'ifatira ry'umutungo n'igihe cyangombwa cya cyamunara bitubahirijwe abijuru yavuze ko urukiko rwa mbere rwibeshye mu gufata icyemezo kandi ko ifatira rikorwa gusa ku mutungo wimukanwa bityo ko nta fatira ryabaho ku mutungo utimukanwa atizimbye mu magambo umunyamategeko w'abijuru yabwiye urukiko rwisumbuye rwa nyarugenge ko umutungo wo kwa rwigara watejwe mu cyamunara wari usanzwe ari ingwate ya banki y'ubucuruzi ya equity bank yazunguye koje banki yavuze ko uwo mutungo wari mu maboko ya equity bank bityo ko itari gufatira ikintu ifite avuga ko bamenyesheje umugore wa nyakwigendera madame adeline mukangemanyi rwigara ko natarangiza urubanza ngo yishyure ku bushake umwenda w'iyo banki bazagurisha ibye abijuru asobanura ko no mu minsi itanu iteganywa n'amategeko mu gukora cyamunara yubahirijwe yanenze urukiko rwa mbere ko rwitiranije umunsi wa cyamunara itangiriraho abashaka kugura bagapiganwa n'umunsi cyamunara iberaho yavuze ko igihe cya cyamunara kibarwa ku munsi itariki n'isaha bya nyuma hagatangazwa ko yabayeho yasabye ko indishyi zaciwe yunganira muri uru rubanza zakurwaho asaba ko igihe urukiko rwazaba rwihereye ruca urubanza rwazanzura ko cyamunara yakozwe yagumana agaciro kayo uwunganira equity bank frank karemera nawe ari mu mujyi wa abijuru nta n'umwe uvuga uruzundi ku bujurire batanze bushyigikira cyamunara yakozwe ku mutungo wo kwa rwigara hagati aho abunganira umuryango wa rwigara ari bo gatera gashabana na mugenzi we pierre ruberwa bavuga ko ibyo urukiko rwa mbere rwakoze nta kosa babibonamo bavuga ko umuhesha w'inkiko habimana atigeze akora inyandiko mvugo yifatira ku mutungo wa rwigara bakavuga ko mu bisobanuro by'aho bahanganye nta na kimwe cyafasha mu bujurire batanze kuko ibyakozwe muri cyamunara bitubahirije amategeko aba banyamategeko bagasaba ko icyemezo cyafashwe n'urukiko rw'ibanze rwa nyarugenge cyahamana agaciro kacyo bavuga ko nk'uko umuhesha w'inkiko yakoresheje igenagaciro rishya ry'umutungo mbere yo kuwugurisha yagombaga no gukoresha inyandiko iwufatira Metre Gashabana avuga ko mu kumenyesha ifatirwa ry'umutungo ugiye gutezwa mu cyamunara nyiri uwo mutungo wafatiriwe amenyeshwa ibiri kumubaho agafata ingamba za ngombwa zishobora gutuma yayihagarikisha cyangwa se yakora ibyangombwa bishoboka kugira ngo akemure ikibazo kimubangamiye Gashabana na Ruberwa bavuga ko mu guteza cyamunara umutungo wa Rwigara byateje igihombo gikomeye umugore we ari nabyo byamuteye kwirwa siragira mu nkiko wicaye mu cyumba cy'iburanisha ugatega amatwi ukanitegereza biboneka ko hari ingeri zitandukanye zishishikajwe n'uru rubanza hari abanyamategeko batari muri uru rubanza barujyagaho impaka benshi bakemeranya n'abunganira umuhesha w'inkiko vedaste habimana ko ibyo yakoze bitubahirije amategeko bavuga ko yirengagije imihango y'ibanze irimo ifatira ry'umutungo akumva ko kuba wari waratanzweho ingwate muri banki byari bihagije umutungo ugibwaho izi mpaka z'urudaca wo kwa rwigara uherereye mu kiyovu cy'abakire mu karere ka nyarugenge n'igorofa igeretse kandi itari yakuzuye yagombaga kunganira hoteli yasenywe n'ubutegetsi buvuga ko yubatswe binyuranije n'amategeko equity bank yagurishije iyo gorofa muri cyamunara kuri miliyari imwe na miliyoni zisaga ijana na cumi n'esheshatu equity bank yazunguye kuje banki ivuga ko yarangizaga urubanza rw'umwenda ubarirwa muri miliyoni magana atatu mirongo ine n'icyenda abo kwa rwigara batishyuye umuryango wa nyakwigendera wamuhakana uwo mwenda uvuga ko ubutegetsi bw'u Rwanda bubatwerera mu mugambi wo kubasahura utwabo umuhesha w'inkiko w'umwuga vedaste habimana wagurishije mu cyamunara uyu mutungo wo kwa rwigara ni nawe wagurishije imashini itabi n'uruganda byo kwa rwigara habimana amenyerewe muri za cyamunara zifite agaciro kanini kanini ni nawe wateje mu cyamunara inyubako y'ubucuruzi ya nyakwigendera wari umunyemari ukomeye muri afurika ayabatwa tribert rujugiro utc ni ukuvuga union trading center iri mu izingiro ry'umurwa mukuru w'u rwanda kigali ibyo kwa rwigara byatangiye gufata indi ntera cyane kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu akimara kwicwa ubutegetsi buvuga ko yazize urwo impanuka zo mu muhanda ni mu gihe umuryango wo kwa nyakwigendera wo uvuga ko ubutegetsi bwamwivuganye bugamije kwigarura imitungo ye umucamanza azatangaza icyemezo ku itariki eshatu z'ukwezi gutaha eha bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika tugeze ku mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
perezida wa amerika joe biden na donald trump ahoze ari perezida mu ijoro ryo kuri uyu wa kane bahuriye mu kiganiro mpaka cyaranzwe n'ubushyamirane kuva gitangira impaka z'aba bakandida perezida mu kiganiro cyabo cya mbere zibanze ku ngingo z'ubukungu ububanyi n'amahanga uburenganzira bwo gukuramo inda ndetse n'ibijyanye n'abimukira bambuka umupaka wa mexique binjira muri amerika temistokle mutijima iki kiganiro mpaka cyatambukaga kuri televiziyo kirimo kuba cyabereye muri studio ya televiziyo CNN ya Atlanta asa nk'ushinja perezida Biden gusubiza inyuma ubukungu bw'igihugu bwana Trump muri iki kiganiro yagize ati tumeze nk'igihugu gikennye cyane ku isi kandi ibyo ni urukozasoni ntitucyubashywe na mba batubona nk'ibicucu mu gusubiza n'uburakari bwinshi areba Trump mu maso perezida Biden hari aho yagize ati uyu niwe muperezida wa mbere mubi wabayeho mu mateka ya Amerika uyu muntu ntasobanukiwe na busa demokarasi ya Amerika.
Ikiganiro mpaka cyahuje Biden na Trump habura amezi arenga ane ngo amatora yo ku ya gatanu y'ukwa cumi na kumwe abe nicyo kiganiro mpaka cya mbere kibaye hakiri kare cyane mu mateka y'amatora ya manda y'imyaka ine muri Amerika. cyari kandi nk'ukwisubiramo kw'ibiganiro mpaka bibiri byahuje aba bombi mu bihumbi bibiri na makumyabiri byabaye habura amezi abiri ngo Biden atsinde Trump wahataniraga manda ya kabiri ku butegetsi iki kiganiro mpaka cy'imbona nkubone cyo kuri uyu wa kane nicyo cya mbere mu mateka gihuje abaperezida babiri ba Amerika kandi ni nabwo bwa mbere Biden na Trump bahuriye mu cyumba kimwe kuva ikiganiro mpaka cya nyuma cyaherukaga kubahuza mu kwa cumi kwa bibiri na makumyabiri kibaye ibigaragaza uburyo bazirana Trump yasibye irahira rya Perezida Biden mu kwa mbere kwa bibiri na makumyabiri na rimwe kandi kuva ubwo bakomeje kujya baterana amagambo yo kunengana harimo no mu kiganiro mpaka cyabahuje mu ijoro ry'uyu wa kane mu minsi yashize Trump yanyeze imyiteguro ya Biden ku bijyanye n'ikiganiro mpaka ndetse avuga ko bizasaba ko abanza guterwa imiti na muganga ngo abashe kurangiza iminota mirongo cyenda y'ikiganiro yakunze kuvuga ko Biden atabasha gutondeka n'interuro ebyiri icyakora muri iyi minsi ya vuba uyu wahoze ari perezida wa Amerika yahinduye imvugo kuri iyo ngingo yari amaze iminsi ateguza abamushyigikiye ko Biden ashobora kuza ari umuntu ukomeye kuruta uko yamugaragazaga nk'umusaza rukukuri bwana trump mbere y'iki kiganiro mpaka yari aherutse gusubiza umwe mu bamubajije kuri iyi ngingo agira ati ndakeka ko azaba ari uwo kujya impaka nawe ubikwiye sinshaka kumukerensa ku ruhande rwe hagati mu kwezi gushize kwa gatanu mbere gato y'uko iki kiganiro mpaka cyemeranywaho biden yagize ati donald trump namutsinze mu biganiro mpaka bibiri mu wa bibiri na makumyabiri kuva icyo gihe ntarongera kwitabira ikiganiro mpaka ubu arigira nk'aho ashaka kongera kujya impaka nanjye uransekeje nshuti nta bantu bakurikiraniye ikiganiro muri studio kandi abakandida bombi ahanini bari baherekejwe n'inkoramutima zabo nkeya Jill Biden umufasha wa perezida Biden yari muri studio Melania umufasha wa Trump we ntiyari ahari ariko abarepublikani bashaka kwiyamamazanya na Trump nk'abazamubera visi perezida natsinda bo bari bahari Mary Trump mwishywa wa Donald Trump witandukanyije nawe nawe yari i Atlanta kandi yateganyaga kugaragaza ko ashyigikiye Biden mu kiganiro cya nyuma y'izi mpaka z'abakandida aho aba hafi y'aba bakandida baba bagaragaza uko abakandida babo bitwaye aba bakandida perezida babiri bazahatana mu itora rya bibiri na makumyabiri n'ine nibo baperezida bakuze kurusha abandi babayeho mu mateka y'amerika umudemokarate joe biden ubu afite imyaka mirongo inani n'umwe y'amavuko naho umurepubulikani trump akagira mirongo irindwi n'umunani bombi bafite ibitekerezo bihabanye ku bijyanye n'uko amerika ikwiye kuyoborwa uhereye mu kwa mbere kwa bibiri na makumyabiri n'itanu ndetse no ku ruhare ikwiye kugira mu mitegekere y'isi nk'igihugu cy'igihangange mu bya gisirikare perezida biden arahamagarira ko amerika yakomeza ubufatanye bwa hafi n'abanywanyi bayo bo ku mugabane w'uburayi mu gihe trump ashyigikiye ko amerika yakwitarura ibindi bihugu biden yahurije ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi ku gufasha ukraine guhangana n'intambara uburusiya bwayishojeho mu ibihumbi bibiri na makumyabiri n'ibiri nyamara trump we yagaragaje ugushidikanya ku nkunga amerika ikomeje gutera ingabo za leta ya kiev uyu wahoze ari perezida w'amerika avuga ko azahita arangiza bwangu iyi ntambara ariko ntagaragaza uburyo azabigeraho abakandida bombi bakomeje gushyigikira isiraheli mu ntambara ihanganyemo n'umutwe wa hamasi icyakora biden aherutse kunenga imyitwarire ya minisitiri w'intebe wa isiraheli benjamin netanyahu muri iyi ntambara yo muri gaza ndetse n'uburyo abanyapalesitina bakomeje kuyigwamo minisiteri y'ubuzima ya gaza ivuga ko abarenga ibihumbi mirongo itatu na birindwi biganjemo abagore n'abana bamaze guhitanwa n'iyi ntambara perezida biden yasabye ko haba agahenge ko guhagarika imirwano mu gihe trump we yavuze ko isiraheli igomba kugenda igakora ibyo ikwiye gukora byose ngo itsinde hamasi bwangu amakusanyabitekerezo yo ku rwego rw'igihugu agaragaza ko biden na trump mu guhatana benda kuba neza ku rwego rumwe abasesenguzi benshi muri politiki ya amerika bavuga ko abanyamerika babarirwa muri za miliyoni bamaze kubura amahitamo muri aba bombi ariko benshi mu batora ntibabakunze bombi ndetse bamwe bagaragaza akangononwa ku kuba batora umwe muri bo ku buryo bumva batora undi utari muri aba cyangwa umukandida wigenga cyangwa se mu kimwe ntibanatore kuri abo badafite aho babogamiye bataranzura uwo bazatora cyangwa wenda batarakurikiye neza uguhatana kw'aba bombi ikiganiro mpaka cyabafasha gufata umwanzuro cyangwa se nibura kikabaganisha mu cyerekezo cya Biden cyangwa se icya Trump ikiganiro mpaka cya kabiri hagati y'aba bakandida bombi giteganijwe ku itariki ya cumi y'ukwezi kwa cyenda urakoze temistokle mutijima
ikiganiro c'abakenyezi aho abagore bavuga ubuzima bwabo n'imibereho yabo n'ingene bafasha imiryango yabo n'uko biteza imbere ubwabo ikiganiro c'abakenyezi ni ku ijwi rya amerika
mu kiganiro cyihariye kigaruka ku mibereho y'abari n'abategarugori uyu munsi turanyarukira mu karere ka rusizi mu burengerazuba bw'u rwanda hari abagore bakora umurimo wo kwikorera imizigo ibyo bamwe bakunze kwita kwisuma ni umurimo uba usanzwe ukorwa n'abagabo nabo b'ibigango nyamara aba bagore barenga mirongo itatu bamaze imyaka cumi n'irindwi bawukora inkuru ya temisitokule mutijima mu masaha y'akaruhuko ka saa sita z'amanywa ku mupaka wa rusizi ya mbere uhuza u rwanda na Kongo itsinda ry'abagore nka batandatu mu mataburiya y'ibara ry'icyatsi kibisi n'ay'ubururu bwijimye baricaye ubona ko basa n'abarimo kuganira aba bagore ni bamwe mu barenga mirongo itatu bakora umurimo wo kwisoma imizigo aha ku mupaka wa Rusizi ya mbere akazi kabo ka buri munsi ni ugupakurura imizigo yiganjemo imifuka y'ifu n'iy'imyumbati bayikura mu makamyo manini bayishyira mu modoka ntoya nazo zikayambutsa ziyijyana i Bukavu muri Kongo iribagiza beyata umwe muri aba babyeyi arasobanura uko igitekerezo cyo kwinjira muri aka kazi cyabajemo nyine urumva benshi twakoraga umurimo wo komotsa forode abacuruzi baguriraga muri kongo bakaduha akazi bamara kuduha akazi tukabivomorera tukabyambara umubiri wose tukabizana mu rwanda bakaduhemba noneho rero haza kuboneka igitekerezo cyo muri duwani hari abamama bahakoraga b'abaduwanikazi batugira inama y'uko atese ko muri ko abakongomani bafata utuzigo bakatugeza ruguru ku matagisi mwe nta buryo mwakishakamwe igisubizo mukajya mutukura hano namwe mukatubagereza hariya nabo bakatuzamura ruguru nuko twaje guhura twese nyine twihangira uwo murimo wo kwikorera imizigo Beata na bagenzi be bavuga ko kwinjira muri aka kazi mu ntangiriro bitaboroheye ibyo bigaturuka ku myumvire ishingiye ku muco cyane ko yari umurimo wari umenyerewe ku bagabo nabo b'ibigango abagabo twari tuhasanze bari bafite amakoperative yabo yo yumvise nyine tugiye kubarya akazi bahagurukira kuturwanya ariko kuko leta yari idushyigikiye n'ubuyobozi bwo muri duhane budushyigikiye bwagumye nyine kuturwanirira tugera ku byo twashakaga tukigera hano ku mupaka tuje gutwara imizigo natwe ubwacu twayitwaraga twabonaga dufite ipfunwe ku buryo wabonaga umuntu ukuzi ugahisha amaso ariko igihe cyaje kugera aho tugenda dutinyuka tubona turanasobanutse aho ugenda ukabona ibiryo by'abana ukabona umwambaro abana bagasa neza mu rugo twaje kubona ari umurimo mwiza turawishimira badufataga nyine nk'abanyantege nke ariko siko biri turashoboye gusa ibyo dushoboye turabishoboye ntabwo dushoboye ngo naterura biriya biri ijana na mirongo itanu kuko imbaraga zirarutana ariko birusenkanti ndabishobora ku mbaraga zanjye nyine bakanshyira ku mutwe ngatembera benshi babonaga turi abanyantege nke bamwe ntibazabyara abandi nyine bajyaga baduca intege ariko kuko twari dufite intego twari tugamije turakomeza buhoro buhoro buhoro buhoro tuza kubana nabo nyine kugeza n'iki gihe tukiri kumwe nabo umurimo wo kwikorera imizigo aha ku mupaka aba babyeyi babwiye ijwi rya amerika ko bawutangiye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na karindwi kuri ubu aha ku mupaka wa rusizi ya mbere habarizwa amakoperative arindwi ahuriyemo abagore n'abagabo bakora uwo murimo aya arimo na jyambere mubyeyi ari nayo kabera francina na beatiri bagize aba barizwamo aba babyeyi bombi babwiye ijwi rya amerika ko uyu murimo wabagejeje kuri byinshi birimo no kwiyubakira icumbi kuri kabera wari ubayeho akodesha aho kuba n'umuryango we gusa sinavuga akazikata navuga ngo ntaho kamvanye karahamvanye kubera ko nagatangiye mba mu nzu y'ikode ubu nibera mu nzu yanjye inzu nanjye wayiyubakiye mu mbaraga z'iyi koperative nyine ko nagenda mbona amafaranga ndayiyubakira abana banjye bariga mbona nta kibazo aka kazi karadufashije kuko ukurikije ukuntu twari twatangiye dutwara utwo tuntu ndibuka ko bwa mbere twahembwa abiri n'itanu y'ibiceri tugenda dutera imbere baduha imodoka tugera aho tugera ku madepo y'amafu uko bagendaga baturwanya ariko na leta igenda idushyigikira bavuga ati ababyeyi bemeye gukura amaboko mu mufuka bagakora nta mpamvu yo kutabasangiza akazi twagendaga nyine tubona bizacamo muri iki gihe hari umwuka mubi mu mibanire y'ibihugu by'u rwanda na kongo biturutse ku ntambara y'umutwe wa mama makumyabiri na gatatu biraboneka ko imirimo myinshi n'ubucuruzi bwakorerwaga aha ku mupaka kimwe n'urujya n'uruza rw'abantu n'ibicuruzwa hagati y'ibi bihugu byombi byahungabanye cyane uyu mwuka mubi wateje ukwishishanya hagati y'ibi bihugu bituranyi ku buryo namwe mu mabwiriza yoroherezaga ubuhahirane hagati y'abaturiye imipaka nko kwambuka hakoreshejwe ikarita ndangamuntu yagiye avanwaho kuri aba babyeyi naho ibyo byagabanyije cyane akazi babonaga byaraduhungabanyije cyane kuko urumva niba naravaga nkajya muri kongo ngagira utwo nomorera umukongomani kuri ubu ntibyemewe ubwo rero urumva niba nari bucyure magana atanu ubwo ndaza gucyura igiceri cy'ijana kuko nta kandi kazi ndi bubone amadepo arafunze nta muvoma urujya n'uruza mbese dupakura k'akamodoka kaje ubwo iyo kataje nyine turashumera kuko nimba narabashaga gucyura bibiri bitatu bine bitanu none ubu nkaba nisanga muri magana atanu igihumbi ubona twaragiye hasi cyane urumva icyo gihe twabonaga akazi tukijyana ingorofani muri kongo n'abakomane baza bakagurira u rwanda nyine ukabatwaza ukabona amafaranga none ni ugutegereza izava i kigali yitaje urataha icyizere cy'uko akazi kabo kasubira kugenda neza nk'uko byahoze aba babyeyi bagiteze kuba igihugu kibuditse mu mibanire y'u rwanda na kongo umunsi umwe cyazeyuruka naho kuri bagenzi babo bacyumva ko hari imirimo batakora aba babyeyi babafitiye ubutumwa nababwira ko batinyuka bagakora kuko akazi kose turagashoboye nta murimo ugihari w'umugore nta murimo ugihari w'umugabo buri wese yatinyuka agakora ni n'aha dusoreje ikiganiro cyacu cyihariye ku mibereho y'abagore cya none na ritemi sitokire mutijima mukomeze kugubwa neza na gahunda za radiyo ijwi ry'amerika iwanyu mu ntara mu burundi hirya no hino mu ntara ibinyobwa bikorwa n'uruganda burarudi bikomeje kuba bike ababicuruza ntibabibona ku bwinshi n'abaguzi bagahendwa hamwe na hamwe utubari twarafunze inkuru ijwi ry'amerika bateguriye yifashishije inshuti zayo mu burundi muragezwaho na thierry vendayishimiye iruhande y'abo badandaza abihereza ibyo binyobwa nko mu gisagara c'ubutunzi bujumbura bavuga ko kwizimya inyota muri kino gihe bitoroshe bagasigura ko abo bakubise ijisho ikinyobwa ca brarudi bakigura umurengera je nka jewe nihereza akanyobwa amuseri mugabo amuseri kugira ngo uyironke n'akabare wowe ushobora kuja mu kukakironka ico kinyobwa amuseri wigeze ku bihumbi bitanu bine n'atanu bine hamwe hamwe urumva ko buraseri ntawe uzi ikibazo byaba byarahuye naco kugira ngo abanyagihugu tubure ivyo binyobwa ugeze ku migwa mikuru y'intara z'u Burundi zitandukanye ubona ubunywero bwinshi bwugaye kubera iryo kena ry'ibinyobwa bya Brarudi abadandaza b'ibyo binyobwa bakavuga ko ikena ry'ibyo binyobwa ririko riratuma abakora bahomba agahombo kanini kuko turashobora gukora ntushobora kureba ingene ushobora guhemba abakozi haba n'amarwayi ugasanga ni ikibazo igikoni biragira ingaruka mbi kuko iyo umuntu aje kugura akaburushete bisaba yuko aronka n'akantu ashobora kunywa kandi ikinyobwa icyo ari cyo cyose yipfuza apana icyabonye icyo ari cyo cyose mw'iki gihe rero kubera izinzu dusanzwe dukoreramo zisanzwe zizimvye makori ya obeyero kumuriha turi ha obeyero tukariha na meri mwene impangu bene izi mpangu zisanzwe zinazimvye izi mpangu zo mw'irohero tuguma turiko turariha kw'itariki urumva rero n'ikibazo cusanga umuntu ariko akorera mu buhombe gusa ku mugwa mukuru w'intara ya Bururi turi mu bumanuko bw'u Burundi ku kubura ibinyobwa bya Brarudi bari bamenyereye abanywanyi b'iryo hinguriro bihereza muri kino gihe ibinyobwa bikaze nka Sapo wine n'izindi biri mu macupa atameneka ababa ku mugwa mukuru w'iyo ntara bakavuga ko ibyo binyobwa biriko bigira ingaruka mbi ku babyihereza ingaruka mbi ihari ni uko abantu usanga ataco bimarira itondo ugasanga baragoyagoye kandi ivyo biyoga babinywa amasaha yose kuko n'akantu umuntu atekera mu mufuko hanyuma ugasanga no gutaha ntibagitaha barambarara mu nzu izo pangara dusaba yuko bozikura kubera zica abantu ku bwinshi ziratwica n'ukuri kw'imana kubaho no mu ntara z'uburaruko bw'u Burundi abahora bihereza Primus ndende canke ngufi Amstel ndende canke ngufi n'izindi zihingurwa na Brarudi batandukiriye inzoga ziva hanze y'igihugu zikaze cane mu bisanzwe ico baca bihereza urumva ko ari za nzoga nyene birirwa baracisha ku marezo sosiyo mu Burundi ko zibangamiye amagara y'abantu ari nka za kiki ari nka za saporo ari nka za savana n'izindi n'izindi ntiriwe ndavuga kandi urumva zirabangamiye amagara y'abantu kuko ugerageje kuraba abazihereza urabona ko ubuzima bwabo butifashe neza no mu ntara ya cibitoke iri mu buraruko bushira uburengero bw'uburundi niko kuko ababa ku mugwa mukuru w'iyo ntara bavuga ko ibinyobwa abantu bijukiye byitwa sapo wine kike n'izindi bapfa kuzinywa batazi n'ingene zihingurwa erega nubwo birafise ingaruka mbi ukanyoye konyene kuko bahora ukanywa kavanze n'ugwagwa ariko ku buryo umutima uca utangura gutera nabi urumva navyone si vyiza ukanyoye konyene ego nivyo arabangamiga kubera ivyo bintu tutamenyereye utazi n'ingene izo nzoga zambigwa urumva nazone ziratutera ibibazo baba bari basanzwe badandaza ibinyobwa bihingurwa na brarudi baba bahora bihereza ivyo binyobwa nta kindi basaba nuko iryo hingura iguriro ryotorera umuti ingorane rifise kugira ngo risubire ku murindi ryahorako buraseri twoyisaba icyo yokora yuko yokongereza ingufu igakora nk'uko yahora kera kugira ngo abanyagihugu tureke kuguma tujuragirika bivanye n'uko tuboba turiko turaza kurondera icyo kinyobwa dusaba yuko bogerageza uko bahora babikora tukabona ko amaproduwi yose ashobora kuboneka kugira ngo dushobore gutunganiriza uwo ari we wese uwahora ahurumbira ngaha kuri aka kabari ko ku mpene ashobore kubandanya nk'uko uburongozi bwa brarudi bumenyesha ku rubuga rw'iryo shirahamwe ko ako kamo k'abanywanyi gatahuritse ariko bakamenyesha ko ikibazo bafise ari ikibazo c'igihugu kijanye n'ikena ry'amafaranga y'agaciro mvamakungu urakoze Thierry Vendayishimiye radio ijwi ry'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mudukurikirana no kuri Facebook na YouTube VOA radio yacu naho kuri internet ni wa eshatu akadomo radio yacu VOA akadomo com ibiganiro byacu birakomeje umunsi mwiza mwari kumwe na veniste nshimiye imana
babyeyi babyaye mwimigisha mwaho muri hose ku isi dore ntashyo ibagere ku mutima tubifurije kuramba muraho muraho murakoma muraho aho muri bose muze twumva amakuru kuri radiyo yacu pe ijwi rya amerika ijwi rya amerika ndi umuhungu n'umuzira guhunga wisherwa mudenderwa mudereri ndagacaricari kashirangabo k'amazima kano kurimbura nigera utizimba mu kirago nibutsinze amashuri maze mbyumva nk'ejo bambica imira gakene ku bahungu